بسم الله الرحمن الرحيم صحيح آداب الإسلامية كتابك إنك جدمه درسي إساتي سنة آداب الغسل كيس جرة أدبني nama qaama dhiqatuuf deemuu tokko yoo janabdaf dhiqatuu deemu tahina yoo ammoo dubartii taatee aadaa itti dhuftu taji'aa dhiqatuuf deemtu tahitti nama biroo tokko ka qaama qulqulleeffatuuf deemu osoo janaabdaan ittiin jiraatin tahitti adaba sagaltu irraa fedhama adaba sagalirraa adaba sadi qaraanee dabarsine adabni afraffaadha cadamul israafi filmaa namni qaama dhiqatuuf deemu tokko adabni afraffaa cadabul israafi wasanaa bahuun dhabamuudha filmaa'i bishaan dhiqatu kana keeysatti wasanaa bahuu hin qabuu naamusni isarraa fedhamu naamusni isarraa fedhamu cadamu dhabamu alisraaf bishaani balleeysun wasanaa bahanii balleeysun filmaa bishaan keeysatti irraa dhabamuu qabdiya namni gaashaawarii keeysa daqiiqaa soddoma itti fixu akeeysaa eegasiin hin baane mee waan rabbiin jedhuun ni laalla qaala allahu tacaalaa rabbiin ol aane ni jedha walaa tubadir in balleeysin nabi muhammad as dura rabbii nabi muhammadit haasaye وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل كني يا نبي محمد يو صاحب أنا كيتي صدقات كني أكسما نما مسافر كراد ملف كني ولا تبذر إن بليسن تبذيرا balleeysuu karaa mal itti baasuun addunyaa ta'e hin balleeysin jedhee rabbi nabi muhammadi walaa tubadir in balleeysin bishaan tokko namni qaama dhiqatu hanga hajaa isaatii olitti yoo inni israafa godhu taate balleeyse jedhama namni sun duuba rabbiini walaa tubadir in balleeysin tabdiiran balleeysuu in balleeysin yaa nama qaama dhiqatuo yaa nama ammas udu'a godhuo balleeysuu in balleeysinii inna almubadiriina warri waa balleeysu ka israafa waa godhan warri israafa waa godhu isaani kaanuu ikhwaana isaan tahanii jiran obboloowwani ashayxaani boloowwan shayxaanaa tahanii jiranii boloowwan shayxaanaa tahanii jiran jechuuni dalaggiin isaanitu obbolowwan shayxaanaa isaan godhe obbolowwan shayxaanaa akka shayxaanni dalagu namni dalagu obboleessuma shayxaanati وكان الشيطان شيطان تهجر لربه ربي إفت كفورا كفرا تهجر شيطان إس ربي كفره isa rabbi kafare kana dalagaa isatti hin fakkaatina isin warri rabbitti amane isin warri rabbitti amane dalagaa shayxaanatti hin fakkaatina duuba israafa godhanii bishaani balleeysuni kawaa balleeysu shayxaana obbolowwan shayxaanaa nama taasifti jechuu rabbi nutti haasawa wanni israafa tahe cuftu wanni haddii dabarsan cuftu israafa dhiqata nabi muhammad keeysatti yoo sahaabdonni nu haasawani nabi muhammad كان يغتسل كديقة تهجر نبي محمد بأربعة أمداد إلى خمسة أمداد شنتششن الرا أفور الرا هجا شنتششن التريقة نبي محمد شنتشكر قوتو مدي أفور الرا هجا شنت إرا قدان ديقان سإسا كيستي أكنا جهان ديقات أكنا جهان ديقة نبي محمد إرا قدان saa'ii takkaa fi muddii lamaan dhiqata jechuun irra guddaan dhiqaansa nabi muhammad duuba akka kana nabi muhammad rifeensa mataas gayaa ka tahe qaba ammas qaamallee nama dheeraa sologee miti nama gabaabaa muka dibbeeti miti walqixa namaati nabi muhammad iddu jireessa namaa nama haganaati isaa kanaayyuu muddii jahatu ga'e muddii jaha ga'ee nabi muhammad dhiqate akkasitti gaayoo namni rifeensa mata'atu hin qabne namni qaamni isaa haga nabi muhammaduu hin geenne kuni yoo sa'aa tokko shaawarii keeysatti fixe israafa jechuu israafa rabbi israafa irraa nu dhoowwe akki kitaabni zubat tokko dur waa jedha israafni dhoowwaadha walaw iqtarafa min albahari namni tokko osoo bishaan gizee hammaaratu baharirrallee hammaarate yoo bahar hatta misisippii kanarrallee namni hammaaratee dhiqatu tokko israafni dhoowwa misisippiirrallee haa dhiqatu israafni dhoowwa'a rawaa abu daawuuda abbaan daawwee odeeysee jira bisanadin saxiihin sanada bareedan sanada fayyaa taheen nu odeeyse عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عبد الله علم مغفل كجدمون الرانو أدفمه أنه عبد الله علم مغفل كني سمع ندقى ابنه مجائسات قدقى عبد الله المغفلت سمع ندغى ابنه المسا يقول كجلو مجان عبد الله علم مغفل كن ما يجنا اللهم يا الله إني أسألك يا رب أن سكتنا يا الله سكتنا القصر الأبيض القصر قلتا يوكم فوقي الأبيض أديته سكتنا عن يمين الجنة مرق جنة تكته mirga jannataa keeysatti ka tahe idaa dahaltuhaa wagguu an jannata seen yoo an jannata seene mirga jannataa keeysatti fooqii adii dheeraa rabbii kiyya kunoo si kadha jedhee rabbi kadhataaya abdullah ibnu mugaffal nu wani dhagaye dubbiin dubbii ajabaati fooqi al-abyada adii عن يمين الجنة مرق جنة تكته إذا دخلتها وقو أن جنة كيس سيني فوقي أدي مرق جنة تهسان سكتا ناكني ربي جل فقال دوب عبد الله بن مغفل نجل أي بني يا مجاكي سل الله الجنة جنة ربك يا رب جنة ناكن نجلي وتعوذ مغنفد به ربت من النار ابدر ربت مغنفد يا ربي جهنم جلا نباس جدي ربي كيتت مغنفد مالف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول ربي كجد أغيه rasuula rabbii ka jedhu dhagaye innahu sha'aniini sha'aniin sayakuunu ni argama fi haadihi اlummati ummata muhammad tana keeysatti ni argama sayakuunu argamuuf deema fi haadihi اlummati ummata muhammad tana keeysatti argamuuf deema fuuldura keeysatti amman argamne qawmun ummatatu argamuuf deema yactaduuna kawasanaa bahani fi xuhuuri qulqulleeffatuu keeysatti warra qulqulleeffatuu keeysatti wasanaa bahu qaamuma dhiqanna jedhaniituma warra daqiiqaa soddoma shaawarii keeysa fixu daqiiqaa soddoma yookaan sa'atii tokko ka keeysaa wasanaa bahutu ni argama ummata tana keeysaa jedhe nabi muhammad qawmun yactaduuna fi xuhuuri wadducaa'i ka kadhaa keeysatti illee wasanaa bahutu argama kadhaa keeysatti wasanaa bahuun ducaa'un bimaa laa yajuuzu ka waan hin baqqaane kadhatantu argamaya waan hin baqqaane waan karaa in godhamin tokko warra kadhatutu argama yookani warra du'aa'ii keeysaa wasanaa bahut argama jechuun rafcu sawti bihi wasiyaaxi warra sagalee isaanii hanga sagaleen baqaqxutti haga fannaafatanitti warra sagalee ol fuudhee iyyu haga sagaleen kokkeen isaanii tun dhootutti yaa allah jedhanii warra iyyu warra akkasit argama jechuullee ni taati yookaan du'aa'ii keessatti warra wasanaa bahut argama jechuun an yatakallafa sajca fi du'aa'i warra if dirqu assajca walitti diruu fi du'aa'i du'aa'ii keessatti du'aa'ii walitti diru wal fakkeessaniitu maga sa'a lamaa sadi ta qunuuta kunoo ramadaanaa sani warra akkanat argama attahdiir والتعيين كما في الأثر التحديد والتعيين كما في الأثر والركنة أرقما دوبا واني أبان كتابا في دي فديسج سيا بداو كيس قلب فمجر صحيحة حماد بن سلمة سعيد بن عياس را أوديسي جرا أسو قبل الاختلاط الرتي ومكامني أديفني صحيحة قام لكاتو كيستي ور وسنا به ترقم جدئي نبي محمد والقليفة قام كيستي ور وسنا به ترقم جدئي نوفاسي جنة كدتما فردوس ما كدتما ملي فوقي أكسي ka kuno waan akkasii qabu jedhanii hin kadhatan kun hisaabaa bahu ittibaacu lgusli sharcii naamusni shanaffaa namni qaama qulqulleeffatuuf dhiqatuuf deemu naamusni shanaffaa deemu isarra jira ittibaacu deemu alghusla dhiqansa asharcii shari'aan karaa nu gootee nu barsiifte jala deemuu qabaaya dhiqaansa shari'aa jala deemuu qaba akka shari'aan dhiqadhaa jettetti dhiqatu sawaaba ka qabu kan huccuma ofirraa baasee namichi shaawurumatti yoo uf gaddarbe inni dhiqaansi isaa fayyama taha ammoo hordofa shari'aa hin goone namichi sawaabni isaa haga namicha shari'aa jala hordofee hin gayu ففي الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنه بكاري مسلم كيسة قلم فمجرة عبد الله بن عباس را عن ميمونة ميمونة رانو أديس ميمونة ميمونة رائن أديس قالت ميمونة نجت هذا من رسولتي سترت النبي صلى الله عليه وسلم سترت ده النبي نبي محمد ده اتقوله يوكان جردو اتقوله وهو حال رسول يغتسل لكة من الجنابة جناب دا افر فور افي isaa dhiqatu girdoo itti godhee jette meeymuunaan janaabdaa jechuun walqunnamtii warri lamaan godhanii eega irraa bahani walqunnamtii warra lamaanitiin bishaan namarraa bahu saniini janaabtaa jedhan janaabtaa jedhanii isaa janaabtarraa dhiqatu sattaree jette fagasala kunoo yoo janaabdaf dhiqatuuf duraa deemu فغسل رسول ندك يديه شنت في دك دور نمني جناب دا افر رافور اتوك شنت في كان دكتا شنت كان دكتا ايغا شنت دكتا الرابه ثم صب ايغا نانبوس بيمينه مرق إسات النبوس على شماله بتاء رب شامبوس harka mirgaa kanaani bitarratti bishaan buuse fagasala ni dhiqe harka bitaa saniin duuba farjahuu qaama isaa kasaalaa dhiqe qaama isaa kasaalaa bakka janaabdan irraa bahe tana harka bita'aatiin dhiqe wamaa asaabahu waan isa tuqellee min aljanaaba waan janaabarraa isa tuqe yoo janaabdan tafa lamaanirra bu'ellee miilarrallee bu'e bakka janaabdan tuqe maraayyuu ni dhiqe rasuulaa ka bita'a kanaan firraa qulqulleesse eega qulqulleessee irraa bahe eega akkana qulqulleessee egaa bakka janaabdan tuyxe maraayyuu ifirraa qaama isarraa qulqulleessee istinjaa godhee irraa bahe summa masaha eega naani haqe biyadihi harka isaa ka bita'a sani alalhaa'ixi dallawatti haxiritti haqe akkana jaarmaya dhaabatti haqe owil ardi takkii dachit akkana gad haqe dhaabatti haqate yookanoo dachitti haqate akkana haqateetuma eega haqatee duuba inni akka saabunaati jechuu biyyeen suni biyyeen sun bakka saamunaa ammaa kana buuti waan namarraa baafti biyyeeni waan isiini namarraa baaftutu jira najisa mugallaza fa'aayyuu baafti isiini akkasitti harka bita'aa sani dachiin dhayee dhiqee summa tawadda'a ni weeysate amma amma ni weeysate ganaa wuduu'a godhu jira janaabdaa ofirraa hin fuune gasila ni weeysate wudu'ahu waysaa isaa lissalaati ta salaataaf waysatuma santama akkasii weysate waysaa isaa ta salaataa weysate gayra rijlayhi miila lamaan male miila lamaan hin dhiqanne waysaa biroo ammoo akkuma salaataaf nama weysatuu sanitti funnaanif fudhatee afaanif fudhatee gadi deebisee fuula dhiqee harka lamaan dhiqee mataa massahee miila lamaan qofa dhiise gayra rijlehi miila lamaan malee summa afaada eeganaani dhangalaase calaa jasadihi ilmaa'a calaa jasadihi qaama isaa mararrattu almaa'a bishaan dhangalaase amma wanni bakka tanatti jiru mataa ifi yeroo sadi dhiqa jechuutu jira hadiisa biroo keessatti awwala gizee dhiqu mataa ifi amma eega wadda'atee irraa bahe hammaarrii shanacha lamaan hammaaree guute ta duraasani mirgaan dhiqa mirga ammas hammaarrii lammataa hammaaru bita'atti buusa mataa gara bitaa kanatti jechuudha hammaarri sadaffaa ta hammaaratu wasaxatti buusa eegasoo summa afaadan eeganaani dhangalaasa calaa jasadihi ilmaa'a qaama isaa mararrattu bishaan dhangalaasaaya qaama maraa eegas ni dhiqa jechuudha ni dhiqa akkasitti summa tanaxaa eeganaa fagaate rasuulli bakka qaamatti dhiqate sanirraa fagaate fagasala ni dhiqe qadameeyhi miila lamaan isaa ka duraan gizee wuduu'aa dhiise san dhiqate ifirraa duuba sagada isatti seena jechuudha irraa salaata jechuudha tanaafi hadiifni aa'ishaatifi hadiifni meeymuuna'aa wal dhaba hadiisa aishaa keessatti ka as dura dabarsine miilallee nabi muhammad ni dhiqate miilallee dhiqatee waan wudu'a maraa fixateetuma eegas qaama dhiqatee keessaa homaa waan akka hin hafne jechuu duratti wadda'ate akki jedhani yoo mahalliin inni itti qaama dhiqatu sun waan akka biyyeen namatti qaqqabattu bakka biyyeen nama qaqqabattu bakka akkasii taatu miila gizee waddaattu nima dhiifta waan eeganaa deemtee akka achii baaten uduuninaa kaamila jetteen salaanneef miila matti dhiiftee gama qaama kaanii wadda'attee qaama dhiqattee eegas miila san dhiqattaa yoo bakka qulqulluu bakka sibintoo bakka amma miila kana magaalaan gugurdatte shaaworii godhattuu tana yoo taate durumatti waddaataniif irraa dhiisan miila wanni adda baasanii dhiqaniif hin jirtu jechuu akkana xolomaan islaama hadiisa kana lamaani gargar qabanii duuba namni janaabdaa ifirraa fuudhuu deebu tokko tartiiba kanatti dhiqatutu isa barbaachisa jechuu adabni akka nabi muhammad dhiqate kana tartiiba nabi muhammad godhee nu barsiise kana jala deemuu qabnaa sababni akkasii jira dura harka lamaan osoo bishaan dhiqatuunii deemu san keessanna inni dhiqata takka lammata itti deebi'ee qaama saalaa dhiqata lama bissaabuun qaama saalaa san saabuunaan dhiqata sadaffaani harka lamaan itti deebi'ee dhiqa amma eega istinjaa godhee irraa bahe harka lamaan itti deebi'ee kan irriitu biyyoo irriitu jenne sana saabunaan ni dhiqa eega saabunaan harka lamaan istinjaan godhe san deebi'ee dhiqee irraa bahe wuduu'a godha miila lamaan malee gara cufaa wuduu'a godha eega wuduu'a godhee irraa bahe mataa ifii yeroo sadi bishaan qulqulluu saabunaa hin qabneen dhiqa yeroo sadi mataa akka harreef jedhe sanii takka mirgatti takka bitaatti takka wasaxatti jechuudha eegasoo yaqsilu ljunubu leymana bilmaa'i saafii biduuni saabuun yaqsilu ljunubu leysara salaasan يغسل الجنوب الأيسر ثلاثا بالماء الصافي بدون صابون أكست miila ofii dhiqee tartiiba kana akkanatti dhiqa jedhanii olomaanii lafa kaayanii waa torba yookaan waa saddeet kitaabni kennani qaba attayammunu fil ghusli namni dhiqatu tokko naamusni jahaffaa ka inni godhuu qabu attayammunu mirgaan aansu fil ghusli dhiqaana qaama yoo dhiqatu mirgaan aansa yoo qaama dhiqatu mirgaan aansa qaama yoo dhiqatu mirgaan aansa eega weeysatee irraa bahe qaama yoo dhiqatu mirgaan aansa gara mirgaa kana bishaan dhaqa jechuu achirraa gadi dhiqata ragaan وفي الصحيحين صحيحين بخاري مسلم كيست قلف فمجر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد تهجت آيون عائشة يعجبه كإس جالتشيس التيمن مرقان إيقلوني mirgaan eegaluuni ka isa jaalachiisu tahe fee tanacculihi kophee godhatu isaa keeysatti yeroo kophee godhatu rasuulli mirgaan godhata jechu bitatti hin kaayu miila mirgaa sharafa isatu qaba miila mirgaatini godhata miilli lachuu rabbiin naa kenne ka fedheen dura yoo aanse hoo jechuun hin jirtu rasuula wanni rabbiin nu ergeefi dalagaa isaa cufa keessatti akka hidhannuuf fi tanaculihi kophee godhatu isaa keessatti mirgaan eegala watarajjulihi rifeensa mataa filatuu keeysattis mirgaan eegala yoo rifeensa mataa ifillee filatu gara mirgaatiin eegala jechuudha waxuhuurihi qulqulleeffatuu isaa keeysattillee yoo qaama dhiqatuuf qulqulleeffatus mirgaan eegala yoo weeysatuuf qulqulleeffatus mirgaan eegala wafii sha'nihii haala isaa kullihii cufa keeysattu haala isaa cufa baaba kamaja'a waan qaba maraa keessattuu mirgaan eegalaaya waan baaba kamaja'a tahe cufaa keessattuu mirgaan eegala ofii sha'nihi kullihi kullihi jechuun min baabi takarrumi waan baaba kamaja'a qabu akka masjida seenuufa baaba kamaja'a waan qabu mirgaan dura eegala mirgaan dura eegala ammoo waan baaba kamaja'a hin tahin keessatti akka furri ifirraa fuudhuu akka istinjaa godhuu akka mana fincaanii seenuu waan akkanaa keessatti nabi muhammadi bitaan eegalaa sha'nii kullihi jechuun baaba kamajaa keessatti waan kamajaa qabu waan kamajaan keessa jirtu saniin eegala inshaa allahu adama torbaatiif saddeetitiif sagalaf attu nu hafe yoo rabbi jedhe walitti deebina سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك